tshedimosetso e e maleba seemo sa lefatshe se jang dikgang mo motsweding fm konka bokamoso ke go leboga ltk etso madume ke ke adimilo moalosi dikgang ke tsa sethoboloko mo motsweding fm lekoko la congress of the people cope le kgadile tshwetso ya ga moporesidente jacob zuma ya go sesekege gongwe go bolotsa dipatlisiso tse di ka ga gore a boadvocate ba bothati ba bosetšhaba ba bosekisi lawrence mokgwebi le nomncobo jiba ba siametse go etelela pele setheo seo kgotsa nyaa moporesidente o itsisitse seno go santse go letilwe lenane la molao dennis bloom wa cope a re kgato eno ke sesupo sa gore moporesidente o tlhopha go sireletsa ditsala tsa gagwe go na le go tlotla molao le go diragatsa tiro ya gagwe Both Ziba and Mukwege brought the administration of justice and NPA into disrepute. They don't deserve to be part of the National Prosecuting Authority. They are just an embarrassment to the country and to the NPA. We are saying Mr. Zuma must put the interest of the country first and not the interest of his friends. mapodisi kwa limpopo a tshwere babelaelwa ba lerobedi le go thopa mefuta e e farologaneng ya diritibatsi tsa boleng ba diranta di le dikete di le kgolo a mararo kwa kgaolong ya bagesford diritibatsi tseo di akaretsang ya opecat crystal math le motekwane sebueledi sa mapodisi moatshengwepe a re gape go thopilwe diranta di le dikete di le somamabedi le borobedi lesolo la rena le le kgethileng le atleile ga botse nakong ye gore be re feleletša re kgona go golega maloko a seswai a setlhogo a segongwana seo se beng se šoma o rekiša diokobatše rile re ba tshwara ra di hwetša diokobatše tše ba bangwe re ba ba di mo go bona ra hwetša ape le mokgobo wa tšhelete o fitlha ka se sebaka re santseng re lota motlhala ba baka bane ba šaletše bona ba ba golegilweng ka moka ba tla tswelela pele a kgorotsheko ya bakersford ka mošupologo ga e le diakišo tša rena le sa tswela pele Go tshwerwe moletlo wa ngwaga le ngwaga wa marula kwa Phalaborwa kwa Limpopo. Moletlo ono ke wa dipontsho tsa dilwana tse di tlhagisitsweng ka marula tse di akaretsang sesepa le bojalwa ba setso bo bo titietsweng ka marula. Meletlo eno e simolola ka lebelo le le neng le tsweleditswe kwa dikarolong dingwe tsa Kruger National Park. Mookamedi wa Lefapha la Setso le Botaki Mabakane Mangena. mo ke dipelo tša batho ba ba lego moge ka moka ba bona dipong ba didanone ka moka ga tsona wa ba bona gore ba thabile re sa tsoe šudulla gona bjanong re tswa um 21 kilometers 10 kilometers 5 kilometers um maikutlo a batho mo ke a mabotse batho ba thabile ba ikemišeditše go tantsha ka marula šireletšo ke e botse a re batho ba gabo rena ba šomišane le maphodisa motlhankela wa ditirelo tsa tshoganyetso o tlhokafetse mme yo mongwe o mo maemong a a tlhobaetsang kwa bookelong morago ga gore emelense ya bone e thulane le sejanaga se sengwe kwa duduza kwa ekuruleni go begwa fa ba ne ba ya go thusa morago ga go amogela mogala wa tshoganyetso fa kotsi eo e direga sebueledi sa ditirelo tsa tshoganyetso kwa ekuruleni vincent cosa morning, one of our ambulances, uh, Ekuruleni Emergency, was involved in an accident in Top Winter Road. around Tutuza. Uh, the driver that caused the whole incident is being arrested uh, in EMPD and then they are busy with investigations. mo go tsa boditšhaba baagi ba namibia ba tlile go bona bontle jwa tlhago ka moso morago ga sebaka sa dingwaga di le lekgolo jaaka ngwedi a tla boa kgabaganya magareng ga letsatsi le lefatshe moitseanape wa dithuto tsa dinaledi kwa united kingdom dr rodiri evans o tlhalositse kwa tlhatlhelelong kwa university of namibia gore ngwedi o tla boa serile letsatsi go senene go ralala namibia frikivale soabega Evans says the north of Namibia, near the Angolan border, will be plunged into near darkness. Sunday's solar eclipse is known as an annular eclipse, where the sun remains visible as a bright ring around the moon. In Windhoek, slightly more than half of the sun would be blocked, but on the border with Angola, up to 85% of the sun will be blocked out. The partial eclipse will start at 9 minutes past 5 in the afternoon until 16 minutes past 7 that evening. Frikkie Wallis, Namibia. tla re wetse ka kganye kwa setlhoeng mo ureng eno cope e kgadile tshwetso ya ga moporesidente jacob zuma ya go se sekege gongwe go bolotsa dipatlisiso tse di ka ga gore a boadvocate ba bothati ba bosetšhaba ba bosekisi lawrence mgwebi le nomncobo jiba ba siametse go etelela pele setheo seo kgotsa nnyaa dikhutla fa ura eno ke ke adimelo moalosi dikgang tse e latelang di ka ura bongwe mo motsweding fm tshedimosetso e e maleba dikgang mo motsweding fm konka bokamoso